manda nyakumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi hano washington dc muzindukanye na joe diane ninahazwe amakuru tubafitiye muri kano gatondo turahera ku yagezweho hirya nino ku isi na mugenzi wacu aloyise bigirimana mwaramutse diane namwe muduteze amatwi muri aka kanya turayahera muri afurika abantu bane barimwo umukenyezi yibungenze barishwe mu buraruko bwa burkina faso ejo ku munsi wa kabiri igihe imodokari ya ambulanse barimwo yaturitswa na bombe yatezwe mw'ibarabara amakuru atangwa n'abajejwe umutekano avuga ko umushoferi wayo umukenyezi yibungenze hamwe n'abandi bantu babiri bari bamuherekeje bishwe n'icyo gisasu mu gace ka gaskinde hafi y'urubibe na mari ako karere kamaze imyaka kagabwamwo ibitero n'intagondwa ziyitirira idini rya kisilamu burkina faso cyo kimwe n'ibihugu bibanyi vya mali na niger bihanzwe n'ibitero by'izo ntagondwa cyane cyane mu buraruko n'ubuseruko abantu barenga igihumbi n'amajana babiri baramaze kwicwa abandi baharurwa mu muriyoni barata ingo zabo kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu abashika amajana abiri muri bo bishwe na bombe zatezwe mu mabarabara hanze ya afurika abategetsi muri afuganistani bavuze ejo ku munsi wa kabiri ko abagabo bitwaje inkoho bishe abakenyezi batatu bakorera televiziyo mu bitero bitandukanye mu buseruko bw'intara ya nangarhare ababibonye hamwe n'igipolisi bavuze ko abo bishwe bariko baratahuka bavuye ku kazi igihe baterwa mu bice bitandukanye by'ijarababade ku murwa mukuru w'iyo ntara kandi ababishe baciye bahunga nta n'umwe yashotse yiyitirira ubwo bwicanyi umuvugizi w'abatalibani yavuze ko ataho bahuriye nivyabaye leta z'ubumwe za amerika yariyamirije ubwo bwicanyi isaba leta ya afghanistani kurwanira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru no gukingira abamenyesha amakuru ku nshuro ya mbere leta ya perezida joe biden yarafatiye ibihano uburusiya ibi bihano byo kuri uyu wa kabiri byafatiwe abategetsi indwi bo muri leta y'uburusiya ariko hatarimwo perezida w'icyo gihugu vladimir putine leta ya biden ibagiriza kugira uruhara mu kugerageza kwica umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi alexei navalny ibi bihano bibonywa na bamwe mu bahinga nk'ikimenyetso gikomeye byafashwe mu bufatanye n'ubumwe bwa buraya buza bwaramaze guhana bamwe mu bategetsi b'uburusiya kuri icyo kibazo nyene ca navalny umutegetsi wo muri leta ya amerika yavuze ko iki ari ikimenyetso kigaragariza uburusiya ko hari inkurikizi ku ikoreshwa ry'ibigwanisho by'ubumara ibihano abo bategetsi barimwo umuyobozi ajejwe igisata c'umutekano mu gihugu bafatiwe harimo kubafatira amatungo bafise muri amerika no guhagarika itumatumanako ryabo ry'amafaranga umushikiranganje w'uburusiya ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu sergei lavrove yaremeye ko uburusiya atankeka buzogira ico bwishuye kuri ivyo bihano tukibandanya ku makuru y'ibihano leta z'ubumwe za amerika yarahanye kandi ejo ku munsi wa kabiri abategetsi babiri bo ku rwego rwo hejuru b'umuhari w'abarwanyi b'abahuti muri yemene umuhari ufashwe mu mugongo na irani ubushikiranganji bw'ikigega bwa amerika bwavuze ko mansur al saadi hamwe na ahmad al ahsani al hamzi bagirizwa kuba hejuru y'ibitero uwo muhari ukora ku basivile ku bihugu bibanyi hamwe no ku bwato butwara ibidandaza mu mazi mpuzamakungu ubwo bushikiranganji bwemeza ko ibyo bitero by'abahuti bikorwa ku nyungu z'ubutegetsi bwa irani kandi byatumye intambara muri yemene idahagarara bituma kandi abantu barenga umuriyoni bangara igihugu kandi kikinjira mu mapfa
abize bigira imana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza yose abakunzi b'ijwi rya amerika bashobora kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu komu nongere ndabaha ikaze ndanabashimira ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ine na zitanu na mirongo itatu na rimwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tubafitiye muri kano gatondo patiri ubalde rugirangoga yamenyekanye kubera inyigisho ziwe zo gusanasana imitima ubwiyunge n'ingabire yo gusengera abarwayi yaraye ashingurwa n'iteka i rusizi mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda ye kugira abo yitagaho babura kivurira tuzibe icyuho wasize maze nawe yahari azajye yishimira ko atasize ubusa ko ataruriye ubusa
uyu ni musenyeri celestina hakizimana wa diyoseze katolika ya gikongoro ejo yari ayoboye imihango yo gushingurana iteka nyakwigendera patiri ubalda rugirangoga iyo nkuru co kimwe n'izindi tubafitiye mu karere k'ibiyaga bigari turazigaruka ko handi hato mube hagufi y'amaradiyo yanyu ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda patiri ubald rugirangoga yamenyekanye kubera inyigisho ziwe zo gusanasana imitima ubwiyunge n'ingabire yo gusengera abarwayi yarayashingurwanye iteka muri rusizi mu ntara y'uburasirazuba mu rwanda umuhango wo kumuherekeza witabiriwe n'abagera ku ijana mugenzi wacu temisokle mutijima yarabidukurikiraniye na mbere yo kugera ku ibanga ry'amahoro urasanganirwa n'imyiteguro igaragara ko yatangiye na mbere y'uko umurambo wa padiri ubaridi rugirangoga ugezwa mu rwanda kuwa gatandatu w'icyumweru gishize imihanda yerekeza kuri iyi santere bigaragara ko yanyujijwemo imashini zisiba ibinogo n'izitsindagira igitaka kivanze n'urubuye cyashyizwemo ku ibanga ry'amahoro ubwaho haragaragara abakozi bake barimo abategura imva agomba gushyingurwamo abasukura kiliziya ndetse n'abatunganya ubusitani imihango yo guherekeza uyu musaseridoti wabaye rurangiranwa ku rwego rwa diyosezi gaturika ya cyangugu akomokamo iratangirana n'umugoroba w'uyu wa mbere padiri habimana ubaridi ayobora santere ibanga ry'amahoro nagera hano i rusizi aranyura muri eveshe naho bakora isengesho riringaniye ryo kumusezeraho iryo sengesho nirirangira nabwo baramuzana hano ku ibanga ry'amahoro aho yakoreraga ubutumwa ndetse n'ibanga ry'amahoro niba rishinze naho abakirisitu baza kuba bahari tumusezereho naho haraba isengesho nta gitambo cya misa kiri buturwe none padiri rugira ngo gawubaridi yamamaye ahanini biturutse ku nyigisho ze z'isanamitima n'ubwiyunge kimwe n'ingabire yo gusengera abarwayi bakiyemerera ko bakira nyuma yo kwakirira umurambo waha ku ibanga ry'amahoro indi mihango yo kumusezeraho bwa nyuma no kumushyingura irakomeza kuri uyu wa kabiri icyakora ubuyobozi bwa santere ibanga ry'amahoro bwabwiye ijwi rya amerika ko bijyanye n'amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya virusi ya korona izitabirwa n'abantu bake cyane amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya covid mu gihugu cyacu ateganya umubare muto cyane w'abantu baherekeza uwitabye imana mu gutoranya ko bigoye rero hazaba hari abapadiri birumvikana baringaniye bake na muryango we bakeya n'abihayimana bakeya ntabwo imibare nonaha nyifite neza ku buryo nahita nyiguha ariko tuzakora ku buryo twubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda muri ibi bihe by'icyorezo cya covid cumi n'icyenda iyi santere ibanga ry'amahoro ubwe yashinze benshi bafata nk'ahantu h'ingenzi cyane mu bijyanye no kwiyegereza imana ntabwo ikigendwa nka mbere ariko kandi iyo uhageze ntubura bake baje kuhasengera bamwe mu baganiriye n'ijwi rya amerika batubwiye ko bababajwe no kuba batazabasha guherekeza uwo bafata nk'umubyeyi wabo ntabwo bitubabaje cyane kuko ari itegeko ariko nyine iyo ritaba itegeko n'abana n'abana twari kuzabazana umubyeyi wacu rwose ibikorwa yagiye adukorera mbega nibyo bizamugeza no mu ijoro ko bavuga ngo ni umuryango n'abihaye imana gusa tuzabifata uko bere ko tuzifatanya mu kababaro byabaye ngombwa niba ejo ntashoboye kuba batuma ninjira hano ariko ko none naje ku kiriyo cyo kwifatanya n'ako gahinda duhagazemo twe nk'abakirisitu rero uretse mu maparuwasi yacu gutangira kumusabira misa mbega imisa ziri gusabwa ni icyo tugomba kumukorera kuko ntabwo twakwirengagiza ibya leta nabyo padiri ubaridi rugirangoga yatabarutse ku itariki ya munani y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri aguye muri leta zunze ubumwe za amerika aho yari yaragiye mu masengesho yari asanzwe akorera hirya no hino yo gusengera abantu aba hafi ye bavuze ko yazize ukwiyongera k'uburwayi yari asanganywe kwatewe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda yari akirutse yapfuye yari amaze imyaka mirongo itatu n'itandatu ari umusaseridoti umurimo we wa gitumwa yawukoreye cyane muri diyoseze ya cyangugu ari nayo akomokamo nubwo abagana ibanga ry'amahoro batazabasha kumuherekeza bishimira ko agiye gushyingurwa kuri iyo santere nk'uko babyifuje temistokle mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda temistokle mutijima urakenuye reka tugume mu gihugu cy'u rwanda ikigo cy'igihugu kijejwe kugenzura imiti n'ibiribwa kiburira abacuruza n'abakoresha amavuta ahindura uruhu ico kigo kibasaba kubihagarika kuko bishobora kubakwegera ibibazo birimo indwara nka cancer ikigali mu rwanda mugenzi wacu yaheke bagira ubusa yabidukurikiraniye umuburo w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu rwanda kiwutanze nyuma y'aho bigaragariye ko ku masoko yo mu rwanda hakiboneka amavuta agaragaramo ibinyabutabire bitandukanye byagira ingaruka ku buzima bw'abayakoresha kuri ubu haragaragara amavuta arimo ibinyabutabire nka hidrokinone ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu rwanda kirasobanura ko aya benshi bakoresha bigamije kwitukuza uruhu agira ingaruka ku buzima bwana lazaro ntirenganya ayobora ishami rishinzwe gukurikirana ingaruka z'imiti mu kigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imiti n'ibiribwa mu rwanda e, dufashe urugero nko kuri izi hydroquinone e, urebye ingaruka ziteza icya mbere zangiza uturemangingo tumwe tugize uruhu e, ku buryo izo bita melanocytes zangirika uruhu ntibiba rugishoboye kugira wa mumaro mu mumaro waryo harimo gukingira umuntu imirasire y'izuba ishobora kugira ingaruka ku buzima ikindi uruhu ntirubajya rugifite ubushobozi mu gihe umuntu yabikoresheje cyane bwo kurinda umuntu indwara zishobora guturuka kuri za mikorobe zitandukanye za bagiteri amavirusi iyo ni inama rero natanga ni uko abantu bakwiye kwirinda gukoresha izi porodagiti zisukura zikanoza umubiri zirimo aya ma ingredients atemewe ku bw'uko bishobora kugira ingaruka ari iz'igihe gito ari n'igihe kirambye kuko bishobora no kugeza umuntu ku kurwara za kanseri kugeza ubu abafatwa bacuruza aya mavuta arimo ibinyabutabire byagira ingaruka ku buzima barabihanirwa n'amategeko kuko baba bicuruzwa kandi yaraciwe ku butaka bw'u rwanda abagabo bane baherutse gutabwa muri yombi hano mu mujyi wa kigali nabo mu murenge wa gatenga mu karere ka kicukiro babiri bahawe kuvugana n'itangazamakuru bambaye amapingu bari imbere ya polisi bemeza ko amavuta babafatanye bagiye bayarangura n'abandi bacuruzi kandi ko bo batari bazi ko agira ingaruka ku buzima nyuma yo gutabwa muri yombi bakemera icyaha bakanagisabira imbabazi ntabwo nari mbizi kuko ngewe amakuru sinabashije kuyamenya ariko bamaze kudusobanurira ko ari ko bitemewe natwe twabonye ko bitemewe duhitamo kubisabira imbabazi kandi duhitamo no kubwira bagenzi bacu baba babikora ko batazongera kubikora kuko bitemewe n'amategeko ubu tuvugana ndishinja icyaha cy'uko bacuruza ibintu bitemewe ariko ndabisabira imbabazi kuko ntabwo nzabisubira abakibicuruza rero barahari nubwo ntakubwira ngo baraha ariko ntibyumvikana birahari nimba nari ndimo urumva ko hari n'abandi nabagira inama rero yuko bakagombye kubireka kuko ntabwo nishimiye kuba ndi ahangaha umuvugizi wa polisi y'u rwanda cp jean bosco kabera yemeza ko abafatirwa mu bikorwa byo gucuruza aya mavuta atemewe bagomba kubiryozwa asobanura ko ubifatiwemo ashobora guhanishwa hagati y'umwaka umwe n'imyaka ibiri y'igifungo nubwo ubukangurambaga bwo kubuza abacuruza no gukoresha aya mavuta benshi bazi nka mukorogo buhoraho polisi ivuga ko ibikorwa byo kuyinjiza no kuyacuruza bidahagarara uretse n'abafatwa babicuruza polisi ivuga ko itazihanganira n'ababibagemurira hari ibikorwa bya polisi n'izindi nzego byabaye kugenda hirya no hino babisaka abantu babicuruza ariko mu by'ukuri bigaragara ko abantu batumva ubwo rero igikurikiyeho nyine itumvise inzego zibishinzwe ziragufata z'ubutabera ubwo noneho bugakora akazi kabo ariko none icyo tuvuga ni iki umuntu ucuruza bino bintu biri hano akaba azi yuko azabizira akongera akabicuruza mu gihe azi ko n'abandi bigeze kubizira njye numva yuko rwose icyo gihe imitekerereze ye ishobora kuba ifite ikibazo iyo tubonye amakuru rero icya mbere ni uko abangaba bazakurikiranwaho kubicuruza ariko turagenda tubabwire n'ababizanira yuko rwose ntabwo bitinda kandi turi bubafate umuvugizi wa polisi avuga ko kugeza ubu hari iperereza rikiri gukorwa kugira ngo hamenyekane abagira umugambi wo kwinjiza ibi bicuruzwa bitemewe ngo nabo batabwe muri yombi iteka rya minisitiri ryo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ryerekana urutonde rw'ibigomba kuba biri mu mavuta yo kwisiga n'ibindi bisukura cyangwa bikanoza umubiri ariko nabwo bigakoreshwa n'abaganga cyangwa se n'abandi babihuguriwe iteka rya minisitiri rikavuga ko byibura mu mavuta yo kwisiga hagombye kubamo nko ku kinyabitabire cya hidrokinoni kiri ku mpuzandengo ya zeru n'ibice bitatu ku ijana mu gihe amwe mu yafatiwe ku masoko yo mu rwanda yo ari kuri kabiri ku ijana uretse indwara nka kanseri abahanga mu buvuzi bavuga ko aya mavuta ya mukorogo yagira ingaruka zo gutera indwara y'igisukari cyangwa diyabeti umuvuduko ukabije w'amaraso ubuhumyi kutihanganira ubushyuhe n'ibindi igikomeje kumvikana nuko aya mavuta arimo ibinyabutabire byagira ingaruka ku buzima bwa muntu ava mu bihugu byo hanze igishobora gufatwa nk'icyuho ku bakumira binjiza ibicuruzwa bitemeye ku butaka bw'u rwanda eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
bakunze baradiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote lavoi de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominotere de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dutandukira yavugwa mu burundi ahatanguye imyiteguro yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umupfasoni uzohimbazwa ku itariki ya munani uku kwezi imyiteguro yatangujwe n'uruganda rufise icivugo kigira giti ubukerebutsi bw'abakenyezi isoko y'iterambere rya bose urwo ruganda rwatanguriye igitega ku murwa mukuru wa politike ruza kubandaniriza ingozi kuri uno wa gatatu hanyuma rusozererwe i bujumbura ku itariki ya munani ibikorwa bifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa buraya vyateguwe na unicef ifatikanije n'urunani rw'abagore bize ubuhinga bufasha mu iterambere ridakumira femme ingenieur active pour le développement fiadi mu mpfunyapfunyo umuyobozi w'urwo runani fiadi jeannette kaneza yabwiye mugenzi wacu venuste nshimiyimana iciye ibikorwa vyahereye igitega bigamije mu nama twatumiwe mu gitega batumiye abagore batandatu bitwa yuko bo bari mu gifaransa femme model kugira ngo umwe wese avuge aho yuba ageze uko byuba byarageze kugira ahere aho yari ari gushika aho yuba ageze uno munsi kuko n'abagore muri twebwe batwara ama asosiyasiyo baronse ibiti bikomeye mu gihugu ego ni kugira ngo dusangize abandi egisperiyanse kugira ngo dutere inguvu abandi bakobwa yo kugira ngo nabo bashobore kumva yuko bokwiteza imbere bonyene bakaba n'akarorero keza kuri batonya babo abo bavukana no ku gihugu none nkwibarize wowe n'iki cyatumye ufatwa nk'icyitegererezo mu bandi bapfasoni mu bandi bagore yego urumva mu burundi no ku isi yose ndetse ibintu by'ama by'ibiharuro ibintu by'ubushakashatsi kenshi n'abakobwa bavyiga rero twashaka yuko icyo gihe tuca turagerageza kugira ngo babone yuko birahari tubereke yuko bihari kandi n'abakobwa bashobora kubyiga atari imyuga gusa y'abagabo ariko n'abakobwa ko bashobora kugira icyo baterereye kandi aribo dushaka cyane rwose kuko mu burundi abakobwa nibo na benshi ni ukuvuga iyo myuga usanga twebwe turimwo iyo myuga abakobwa batajamo niyo na cyane cyane umushinge w'iterambere mu gihugu natwe turakeneye turi ko turiteza imbere igihugu cyacu turakeneye intambwe ishimishije cyane y'umugore turashaka icyo umugore azana nicyo gituma rero twaciye dushyiraho iyo asosiyasiyo ni uvuga ubwo runani kugira ngo tubatere intambwe tubereke ibyo abandi bagore b'ibyitegererezo bariko barakora cyane cyane mu bintu bya siyantifike injeniyeri sinzi uko nashobora kubivuga mu kirundi tubereke yuko niho turi turi kumwe nabo nabo barashobora kugira icyo bakoze turi kumwe twese nabo duhereye kuri iryo terambere ridakumira uvuga kuva fiyadi yashingwa ni iki gikorwa mwagezeho kigaragaza ko kuko mwagize uruhare muri iryo terambere ego uko nakubwiye yuko abakobwa benshi batabyiga batanamenya n'uko bibaho ibyo bya injeniyeri twaragerageje turagirisha ama conference tubivuga birabaho tukandika nk'ibintu tukabipuburiya ku masiti yacu turagirisha na concours dide innovante ni abakobwa gusa b'abanyeshuri biga muri segondaire aca yuniverisite n'abandi bagore baba bari aba enjeniyeri bashoboye kuja muri iyo konku hanyuma turaheze turabona yuko abagore bashobora kwandika iporoje nziza cyane kandi eh, nuvuga nshasha ibyo rero byo byose ni ibintu tugenda turakora bituma bitubera akarorero kw'abo ba- batonya bacu tuba dushaka yuko boja muri ibyo bintu nabo bya ya- iyo myuga twita iy'abagabo ariko turabandanya n'ubu tugerageza kwigisha imyuga abakobwa kuko kenshi usanga irimo abahungu Ru- intambwe tumaze gushika ko si nini cyane ariko iyo tuja ni kure ariko se iyo ureba usanga ibyo fiyadi yigisha byaratumye abana b'abakobwa bitabira ayo masomo kera yaharirwaga abahungu ibiharuro bihari ubu ntidushobora kuvuga yuko biriko biratera imbere ariko ico tubona ni uko turiko turabivuga kandi bariko barabyumva urabona nko no muri konko baraza mu bintu tuba twateguye baraza bakagira nabo ico bavuze tuzoshobora kuvuga yuko ari- hariho aho biriko biraja iyi nama yatangiriye igitega kuri uyu wa kabiri ejo kuwa gatatu izaba igeze ingozi hanyuma ku itariki ya munani ijya i bujumbura aho hose muzagenda mutanga izihe nyigisho tuzoba turiko turereka abakobwa yuko ukwezi kw'ab- kw'abagore ni ukwezi twerekana yuko umugore afise ikibanza mu iterambere ry'igihugu afise ashobora nawe kwiyumvira nk'umugabo nawe nagatera imbere tukaja hamwe twebwe abagore abagabo tuja eh, vers un monde meilleur twese tugashira inguvu hamwe kugira n'abagore baz- bibu- biyumve babone aho bari babone yuko nabo ari kirumara mu iterambere ry'igihugu jeannette kaneza uri umuyobozi w'urugaga rw'abagore bize ubuhanga bufasha mu iterambere ridakumira ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika nanjye ndabashimiye cyane eh, veniste ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro byacu tubibandanize ku kiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no muri kubu na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse neza kuri uyu wa gatatu tariki ya gatatu y'ukwezi kwa gatatu ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe hashize imyaka mirongo itatu yuzuye neza neza urugomo rw'abapolisi b'abazungu ku mwirabura witwaga Rodney King rukubise inkuba muri leta zunze ubumwe za amerika nibyo tuganiraho muri make ikaze mu kiganiro amerikana Rodney King yari atuye mu mujyi wa Los Angeles muri leta ya California iri mu burengerazuba bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Yari yarafunzwe mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani n'icyenda kubera kwiba akoresheje intwaro. Ku itariki ya gatatu y'ukwa gatatu igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na rimwe hari ku cyumweru yari yaravuye muri gereza. Yari afite imyaka makumyabiri n'itandatu y'amavuko. Uwo munsi yari yiriwe anywa amayoga n'abandi basore b'inshuti ze arasinda. Mu gicuku saa sita n'igice y'ijoro abapolisi bashinzwe umutekano wo mu mihanda bamubonye atwaye imodoka yihuta cyane yarengeje bikabije umuvuduko wemewe n'amategeko baramwirukankanye imodoka zabo zacanye bya bitara byazo byinshi bimyasa iyo zitabaye sirene zivuga byacitse ariko yanga guhagarara bahamagaye ku maradiyo yabo n'abandi bagenzi babo ndetse n'akajugujugu baza kubatera inkunga bakoze kilometero cumi n'eshatu rodney king abona guhagarara abonye bamutangatanze hose ntaho yamenera bamukuye mu modokari baramuryamisha hasi bamuviraho indi imwe baramuhondagura baramunyukanyuka rwose ibi bya nyabyo bamaze kumunoza baramuboshye bamujyana kwa muganga abaganga basanze yakomeretse mu kanwa barahadoda basanga kandi yavunitse akananwa n'ikirenge cy'iburyo yamaze iminsi ine mu bitaro ariko ari no mu gifungo nyuma umushinjacyaha yaje kumurekura avuga ko nta cyaha abona yamukurikiranaho rodney king aritahira aridegembya byari kuba byararangiriye aho gusa ibyago by'aba bapolisi ni uko mu gihe barimo bamwogeraho uburimiro hari umuturage rwose uyu rubanda rwa giseseka usanzwe witwa george holiday wabibonye yibereye mu idirishya iwe hafi aho maze abifata ku mashusho ya videwo hashize iminsi ibiri yahamagaye ku cyicaro gikuru cya polisi ya los angeles lapd mu magambo ahinnye ababwira ko afite iyo videwo ariko ntibabyitayeho yahise ayishyira televiziyo yo mu gace yari atuyemo yitwa ktla yo yarayakiriye irayireba ifata icyemezo cyo kuyihitisha mu makuru yayo videwo yerekanaga ko nta ntwaro rodney king yari afite kandi ko atarwanyije abapolisi andi mateleviziyo yose yo mu gihugu nayo yahise ayisamira hejuru arayitangaza maze inkuru iba kimomo mu gihugu cyose ndetse no mu mahanga igihugu ariko cyakubiswe n'inkuba abapolisi bane banyukanyutse rodney king bose b'abazungu bajyanywe mu rukiko baregwa urugomo no gukoresha ingufu nyinshi zirenze urugero zidakenewe abagenzacyaha bavuze ko babaze inshuro zigera kuri mirongo itanu n'esheshatu bahondaguye ibibando byabo rodney king urukiko rwa rubanda juri rwari rugizwe n'abazungu icumi n'abandi bantu batatu bo mu yandi moko usibye ubw'abirabura ariko umushinjacyaha witwa terry white we yari umwirabura urubanza rwamaze iminsi irindwi maze rusomwa ku itariki ya makumyabiri n'icyenda y'ukwezi kwa kane igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kabiri abaregwa babaye abere iki cyemezo cyakiriwe nabi cyane meya wa los angeles tom bradley yaravuze ati ntikigomba kuduhuma amaso ngo twirengagize ibyo twabonye kuri videwo abantu bahondaguye rodney king ntibakwiye kwambara umwenda w'akazi uniforme ya polisi ya lapd naho perezida george bush mukuru wari ku butegetsi icyo gihe yatangaje ko abaharanira uburenganzira bwa muntu babivuganyeho byabarenze ati nanjye barbara n'abana bacu ni uko natwe byatugoye kubyumva naho rubanda cyane cyane abirabura mu kanya gato nyuma y'isomwa ry'urubanza bahise bisuka mu mihanda ya los angeles barasahura baramenagura baratwika bimara iminsi itandatu yose byahitanye abantu mirongo itandatu na batatu abandi ibihumbi bibiri magana atatu na mirongo inani na batatu barakomereka byahosheje ari uko perezida bush yohereje abasirikari ba leta ya california national guard n'abandi bo mu yindi mitwe y'ingabo z'igihugu radiyo ijwi ry'amerika ibya rodney king ntibyahagarariye aho ubushinjacyaha bwo ku rwego rw'igihugu bwareze b'abapolisi bane bamuhondaguye mu rundi rukiko narwo rwo ku rwego rw'igihugu ku itariki ya cumi na gatandatu y'ukwa kane igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatatu rwahamije icyaha babiri muri bo rubakatira gufungwa imyaka ibiri n'igice abandi babiri babaye abere urukiko rwategetse kandi umujyi wa los angeles guha rodney king impozamarira y'amadolari miliyoni eshatu n'ibihumbi magana umunani rodney king yayashoye mu bucuruzi yaje kwitaba imana mu kwezi kwa gatandatu ibihumbi bibiri na cumi na kabiri arohamye mu cyuzi cye yogagamo mu rugo iwe abaganga basanze yari yanyweye inzoga nyinshi n'ibindi biyobyabwenge yari afite imyaka mirongo ine n'irindwi y'amavuko nshuti zacu nguko uko videwo y'umuturage usanzwe yo ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa gatatu igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na rimwe yagize uruhare rukomeye mu buzima bwa rodney king n'igihugu cyose muri rusange igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika iki kiganiro amerikana nta gihumurije mbashimiye ko mwagikurikiye mbifurije kugira umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
radiyo y'ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwarimu duteze amatwi akaba n'ubwo duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro byacu tuba tubafitiye muri kano gatondo ariko imbere yo kubasezera reka tubatumire mu bindi biganiro byo mu masaha ari imbere muri byo harimo amakuru atandukanye ikiganiro muri isanga cy'igihe cy'isaha cumi kuri mikoro mwari kumwe na joe diane ninahazwe yakoze fasilge behu yegeranije amajwi yacu ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubifuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha turaza kongera mu bindi biganiro byo mu masaha ari imbere
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.